mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno musi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka afatanyije nanjye Ernesto Ugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu ubwoba mu baturage wasangaga ari bwinshi cyane bakoreshwaga amanama menshi menshi yo kugira ngo ngira ngo ahari babumvishe yuko abo bantu bagiye kugaruka gusinyisha bakwiriye kubirinda
uwo nguwo ni mwene data Gilbert umwe mu bari basabye komisiyo y'amatora y'u Rwanda kuba umwe mu bakandida baharanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda avuga ku ngorane akomeje guhura nazo mu kwegera abaturage ngo bamusinyire amakuru yacu yo mu yo hanze y'imipaka amakuru yacu yo hanze reka tuyahere ku makuru kuri uyu wa kane abantu batatu bishwe, bishwe mu gace ka Kidal mu majyaruguru y'igihugu cya Mali ni mu mirwano hagati y'imitwe ya gisirikare itavuga rumwe yaherukaga gusinya amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2015
mu nkuru yindi nayo imigwi y'abitwaje ibigwanisho byaragize ibitero ku nama nshingamateka muri venezuela iyo migwi ikaba ishigikiye perezida maduro
Clay Huggins umudepite uhagarariye leta ya Louisiana mu nteko ishinga amategeko y'Amerika yasabye imbabazi anahanagura amashusho yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubwo yari yasuye ikigo cyakorewemo iyicarubozo ry'abayahudi mu gihugu cy'Ubudage
sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI imenyesha ko Afurika y'Epfo yarengeye ku mategeko yayo ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere i buraya kuri uno munsi wa kane perezida wa amerika donald trump yavuze ko amerika hamwe n'ibihugu bya buraya bibandanya kugirwa kw'ibitero by'iterabwoba ariko ko bagiye kubihagarika mu ijambo yashikirije ari i Warsaw ku mugwa mukuru w'igihugu cya pologne trump yagabishije yaragirishije murantunga trump yaragabishije ko umutekano n'ubuzima bwa misi yose bubandanya guhungabana kandi ko imipaka ya leta zunze ubumwe za amerika izokwama yugaye ku bagizi b'iterabwoba hamwe n'intagondwa yavuze ati ntidushobora kwakira abantu batubaha imico kama yacu bakongera bagakora ubugizi bwa nabi ku banyagihugu ataco bazira mu kwerekana urwanko n'ishavu ryabo mu rindi jambo yashikirije kuri uno munsi wa kane aho yari kumwe na perezida wa Pologne Andres Duba na mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Trump yavuze ko Amerika iriko irakorana na Pologne kugira bakemura ibibazo bijanye n'ihungabana ry'umutekano rigirwa n'Uburusiya muri ako karere k'ubuseruko no hagati y'umugabane wa Buraya.
Tukiri kuri iyo nkuru ya Perezida Donald Trump urimo kugirira uruzinduko ku mugabane w'Uburayi Perezida Donald Trump yongeye gushimangira ko atemeranya n'abahamya yuko Uburusiya bwamufashije gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Ni mu ijambo yavugiye mu mujyi wa Varsovie mu gihugu cya Pologne mbere gato yuko yerekeza mu nama ihuza ibihugu by'ibikomerezwa ku isi G20 izabera mu mujyi wa Hamburg mu Budage. Trump yagarutse ku byemejwe n'ibiro by'ubutasi bya Amerika ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariwe watanze itegeko akanayobora umushinga wo kwinjira mu mabanga no guharabika Hillary Clinton umukandida w'umudemokrate wari uhanganye na perezida Donald Trump. Mu magambo ye Trump yibaza impamvu uwo yasimbuye perezida Obama atigeze agira icyo akora kandi aya makuru yari amenye mu kwezi kwa munani amezi atatu mbere y'amatora. Avuga ko impamvu Obama ntacyo yakoze ari uko yari ashyigikiye Hillary Clinton kandi akizera ko ari nawe uzatsinda amatora. Ati iyo bitaba ibyo yari kugira icyo akora. Perezida Donald Trump asanisha iki kibazo nk'ikindi kibazo cyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubwo Amerika yateraga igihugu cya Iraq cyari kiyobowe na Perezida Saddam Hussein. Uyu yashinjwaga gutanga yashinjwaga gutunga intwaro z'ubumara ati kiriya gihe isi yose yumvaga ko Saddam afite izi ntwaro ijana ku ijana ati gusa nyuma byagaragaye ko habayeho kwibeshya biteganijwe ko ba perezida donald trump ndetse na putin baganira bwa mbere imbona nkubone kuri uyu wa gatanu mu nama y'ibihugu by'ibikomerezwa ku isi izabera mu gihugu cy'ubudage gusa ntiharatangazwa niba iki kibazo cyo kwivanga mu matora ya amerika k'uburusiya kiri ku murongo w'ibizaganirwaho hanze naho ejo ku munsi wa gatatu imigwi y'abitwaje ibigwanisho bashigikiye perezida nicola maduro yaragize igitero mu nama yariko igirwa n'abashingamateka batavuga rumwe na leta bongera bafata abantu amajana n'amajana imbohe ikiringo cy'amasaha icenda abantu cumi na babiri barahakomerekeye muri bo batanu bari abashingamateka abandi bakaba bari abakozi b'ivyo biro vy'inama nshingamateka umukuru w'inama nshingamateka julio borges yatumye yatumye urutoki perezida maduro ku ndyane ziri mu gihugu cya venezuela aho haheze amezi atari make hari uruhagarara rwa politike n'ubutunzi byatumye haduka imyiyerekano igenda ivamwo ubwicanyi hagati y'abashigikiye leta n'abatavuga rumwe nayo muri urwo ruhagarara hamaze kwicwa abantu bashika ku gihugu ku ijana murantunga borges avuga ati ubwicanyi muri venezuela bwitwa Ma maduro nicolas
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira umudepite clay huggins uhagarariye leta ya louisiana mu nteko ishinga amategeko y'amerika yasabye imbabazi anahanagura amashusho yari yashize ku mbuga nkoranyambaga ubwo, yas, ubwo yari yasuye ikigo, ikigo cyakorewemo ikigo cyakorewemo iyicarubozo ry'abayahudi mu gihugu cy'ubudage mu mashusho uyu mudepite wo mu ishyaka ry'abarepublican yari yashize ku rubuga rwa youtube ndetse na facebook yatambagiraga inkambi izwi ku izina rya auschwitz aha ni hamwe mu hantu ubutegetsi bw'abanazi bwafungiraga abayahudi bukaboherezamo ibyuka bihumanya nyuma imirambo bakayishyira mu ifuru bakayitwika aya mashusho Hagens akimara kuyashyira hanze ntiyavuzweho rumwe n'abayarebye n'ubuyobozi bw'uru rwibutso rwa Auschwitz bwahise bwandika ku rubuga rwa Twitter rwabo buvuga ko bitari bikwiye gufata amashusho nk'ayo bavuga ko mu rwibutso ari ahantu ho kunamira izo nzirakarengane atari ahantu ho kwinezereza Depite Hagens yahise asaba imbabazi abatarishimiye ayo mashusho asobanura ko ataragambiriye kugira uwakomeretsa ndetse ahita anayahanagura si ubwa mbere gusa uyu mugabo agira ibibazo nk'ibi kuko kuko uh, ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi gushize nyuma y'ibitero um, mumbabarire mu kwezi gushize nyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi byabereye i Londres mu Bwongereza yanditse kuri Facebook ko hagomba gushakishwa ababikoze maze nawe akicwa aya magambo nayo ntiyakiriwe neza n'abamukurikira makuru iragijwi ry'amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuyabandanyirize muri afurika kuri uno munsi wa kane sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yatangaje ko afurika y'epfo yarengeye amategeko yayo aho itahagaritse umukuru w'igihugu ca sudani hassan al bashir ni igihe yagendera afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko kandi iyo sentare mpuzamakungu ihana ibyaha vyo mu ngwano ntiyashimye gushikiriza ico kirego inama ya onu ijejwe umutekano ku isi iyo sentare yavuze ko amasentare yo mu gihugu cya afurika y'epfo yamaze gukebura leta yayo kuri ico kibazo c'urugendo rwa perezida bashir yagize muri afurika y'epfo ivyo vyavuzwe na shuno tarfuse umucamanza wa cpi yongeye avuga ko gushikiriza ico kirego muri onu bitari kuba ingingo nziza kuko bishobora gutuma haba ukuta kudakorana neza n'icyo gihugu perezida hassan al bashir yashitse ku butegetsi bw'igihugu cya sudani mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda abicishije muri kudeta yagirishwa yagirwa n'abayisilamu bari bashigikiwe n'abasirikare bakunzi b'ijwi rya amerika muri ko mwumviriza ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bwose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu at gmail com cyangwa se mukajya kuri facebook aho mwandika radiyo yacu mu ijambo rimwe mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda uyu munsi wari uwa nyuma ku bakandida batibonye ku rutonde rw'abate- rw'agateganyo rw'abemerewe guhiganwa umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda mu gushira mu gushikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora i- ivyabura igihe batashigwa ku rutonde gusa bamwe mu basa- mu basabwe gushi- gushakisha amasinyature basabwa bumvikanisha ko inzitizi ari nyinshi ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu rwanda
hasigaye amasaha gusa ngo komisiyo y'amatora itangaze urutonde rudakuka rw'abujuje ibisabwa bagomba guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mwene data gilbert umwe mu basabye kuba abakandida komisiyo yatangaje ko batujuje ibisabwa byose kugira ngo bemererwe yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko gusubira mu baturage kubasaba imikono ku nshuro ya kabiri bitamworoheye mwene data yabwiye ijwi rya amerika ko atigeze yemera ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yabamenyesheje tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa gatandatu ko hari ibisabwa bibura uyu avuga ko we kimwe n'abandi batahise bemererwa basabye komisiyo y'igihugu y'amatora kubereka neza ibyo baburaga n'uburyo imikono y'abantu babasinyiye yagiye yangwa ariko bikarangira komisiyo itabikoze mwene data avuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yamubwiye ko mu mikono magana atandatu mirongo irindwi yatanze iyujuje ibisabwa ari magana atatu mirongo inani n'irindwi gusa ku mikono cumi n'ibiri isabwa muri buri karere kagize igihugu komisiyo yavuze ko mwene data yaburaga uturere cumi na dutanu ku turere mirongo itatu tugize igihugu twasanze bigoye cyane ku buryo nkanjye kuvuga ngo mu minsi icumi mu minsi itanu irimo amakonja atatu ngo ugiye kujya gukorera mu turere cumi na dutanu kandi usabwa ngo umenyeshe akarere wagiye gukoreramo akarere katakoze byari ibintu mu by'ukuri ubona ko bigoye cyane ubwoba mu baturage wasangaga ari bwinshi cyane bakoreshwaga amanama menshi menshi yo kugira ngo ngira ngo ahari babumvishe yuko abo bantu bagiye kugaruka gusinyisha bakwiriye kubirinda ariko noneho n'ibindi aho twabiboneye ni ku mutekano ari uw'abadufasha intumwa zacu twabaga twohereje cyangwa se uw'abaturage ugasanga nko muri gakenke umuntu wacu wari wagiyeyo yatawe muri yombi ariko wajya nko muri kirehe ugasanga hari umuturage wadufashijeyo yatawe muri yombi bamumarana iminsi nk'ibiri urumva ni ukubatera ubwoba no kubaca intege nko muri ngoma ho rwose umuntu wacu yaranakubiswe mwene data avuga ko kubona ubushobozi bubajyana hirya no hino nk'abifuza kuba abakandida bigenga bitoroshye ariko asobanura ko hari bamwe mu banyarwanda batangiye kubatera inkunga nubwo avuga ko babikora bihishe mwene data yemeza ko nubwo yabonye ibyo yasabwaga na komisiyo adafite icyizere cyinshi cyo gusohoka ku rutonde navuga yuko bongeye kureba imikono nk'uko bayirebye wenda bakaba bayanga bitagira ibisobanuro nk'uko byabayeho nkeka yuko icyo cyizere rwose kukigira byaba bigoye ariko turizera yuko ahari wenda ijwi ryacu baryumvise aho twasabye ngo noneho habeho gushishoza mu kuba bayireba kuko nko mu byo twasabye wenda bitigeze byemerwa ariko twumvaga ari ingenzi ni ukuvuga ngo iyi mikono twabahaye muyizane mujye mutubwira ngo abantu ntibemewe kubera iyo mpamvu kuko nitwe twayibahaye ariko kwemera ngo bayitwereke bati ngibi abatemewe ni aba kubera izi mpamvu tureba kuri za mpapuro twabahaye icyo twagisabye kenshi mu magambo ndetse no mu nyandiko ariko ntabwo twigeze tucyemererwa uyu wifuza kwinjira mu bahatanira kuzayobora u rwanda yemeza ko kugeza ubu nubwo ntawe uramuhohotera ku mugaragaro ariko agenda abona ibikorwa bimugaragariza ko umutekano we utameze neza iyo ubonye iruhande rwawe imodoka itagira purake iyo ngiyo urumva iraguhangayikisha ikindi gishobora kuguhangayikisha burya twese umuntu aba akeneye ko niba urimo kuvuga akenshi niba urimo kuvuga ibintu bisanzwe uganira n'umudamu wawe uganira n'inshuti zawe ntabwo ari kenshi uba usha- usanga yuko habaho nk'ibimenyetso bikwereka yuko umuntu arimo kukumviriza ibyo byose rero iyo ubibonye navuga ngo umutekano wawe nubwo umuntu ataba yaje ngo agutere mu rugo cyangwa se wenda ngo aze agutera ibuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko hari ibimenyetso rimwe na rimwe ubona ukavuga uti nk'ibi bikwiriye guhagarara perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora kalisa mbanda yari yavugiye kuri radiyo y'igihugu ko hari icyizere cy'uko abakandida bashobora kuziyongera twari twemereye by'agateganyo abakandida babiri kuri batandatu abasigaye ni bane muri abo ngabo bane baragenda hari umwe warangije kuzana ibyaburaga abandi baracyabishaka bafite kugeza ejo ku wa kane nimugoroba bakaba babitugejejeho kugira ngo tuzabyige tuzatangaze ku wa gatanu gutanga ibyangombwa bibura ku bakandida bigenga bari basubijwe inyuma birarangira kuri uyu wa kane kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire esheshatu z'abifuza guhatanira kuyobora u rwanda babiri batanzwe n'imitwe ya politike barimo paul kagame watanzwe n'umuryango wa fpr inkotanyi na frank habineza watanzwe n'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije bo barangije kwemerwa by'agateganyo abandi bane bigenga barimo umwari diane rwigara bwana mwenedata gilbert mpayimana philippe na segikubo fred nibo bari basabwe gushaka ibyangombwa baburaga kugira ngo nabe babe bashyirwa ku rutonde rw'abazahatanira kuyobora u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi tukiri kuri iyi nkuru kandi ivuga ku bijyanye n'amatora yo mu rwanda uh... zimwe mu ngorane abashaka kuba abakandida mu matora y'u rwanda bagiye bahura nazo uh, mugenzi wacu etienne karekezi yaganiye na bwana frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wemejwe nk'umukandida wa komisiyo y'amatora mu rwanda uh, amubwira ko yatanze ikirego kuri polisi y'u rwanda reka twumve uko bimeze ni ikirego twatanze kirega umuntu witwa santari roche wanditse ku rukuta rwa facebook urubuga nkoranyambaga avuga yuko ngo twebwe dukwiriye kuba perezida w'ingagi ndetse ko arizo zigikenewe ko arizo zibikwiriye bisobanuye yuko tutakwiye kuba perezida w'u rwanda icyo nicyo cya mbere yanditse ku munsi wa mbere ariko noneho ndumva ibyo yongeraho yuko ko ngewe nsinza ubwicanyi ko ngo namurikiye umuryango we avuga ko ari ibintu atashobora kwihanganira tumaze kumva ibyo bintu kuba dushinga kuba twarakoze jenoside kandi mu by'ukuri n'igihe jenoside yarebaga mu rwanda atari no mu rwanda twabonye biteye impungenge tubikaba dutwara ikirego kuri polisi y'u rwanda uyu munsi mu gitondo mwese ku bwanyu bwana habineza mushishoje musanga impamvu yaba yatumye uwo muntu akora izo nyandiko ni iyihe
impamvu ya mbere ni ukutwambura ubumuntu ni ukuvuga ngo naba perezida ntaba perezida w'u rwanda ariko ndi umuntu kuvuga ko ndi ingagi cyangwa ko nkwiriye kuba perezida w'ingagi aribyo ngo bavugagaho kuko aribyo bene wacu ni ukuvuga ngo arimo kunyambura ubumuntu kandi kwambura ubumuntu ni ikintu cyo gutesha agaciro kuko ubuzima ni ikintu kibi cyane icya kabiri ni ukushyiraho icyaha ntakoze ndetse no gushaka gusebya izina ryanjye urumva nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane no kuntesha agaciro ni ukuvuga ngo arimo gushaka kuzana amacakubiri cyangwa se gahunda politiki z'amacakubiri kandi ari ibintu u rwanda rwavuyemo mwareba se musanga izo nyandiko zakozwe kubera ko mwifuza kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu cyangwa se ni ukubera ko uri frank habineza byonyine gusa nibyo koko urumva kuvuga ngo ngewe nkwiriye kwiyamamariza kuyobora ingazi izo nkwiriye kuyobora ngo arizo zinkeneye ni ukuvuga ngo yabivuze yuko ngiye kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo ntabwo kutatayivuze mbere utabivuze ubu aribwo abona tugiye gutangira kwiyamamaza bwana habineza izo nyandiko zabakozweho umuntu yazihuza n'amafoto yatangajwe mu minsi yashize ku mwari diane rwigara amugaragaza ukuri ku bwanyu musanga ibyabanditsweho n'amafoto yatangajwe ku mwari diane rwigara byaba bifitanye isano ku bijyanye n'abantu bashaka gukora politiki cyane kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu ntabwo namenya neza niba bifitanye isano ariko icyo navuga byose ibyambiriye gusebya umuntu ku giti cyiwe byakoze kuri diane ni ibintu byashakaga kumusebya ku giti cyiwe nk'umuntu abantu bamwambika ubusa urumva nanjye byakoze kuri njyewe yitwa inyamaswa yitwa ingagi ko nkuriye kuba perezida w'ingagi nayo ni ibintu bishobora kunyuraho ubumuntu kunyambura ubumuntu bwanjye kuntesha agaciro ni ukuvuga ngo abantu bakora ibintu nk'ibyo bose ni abantu bakwiye kwamaganwa mwatanze ikirego kuri polisi yabijeje iki polisi yatugejeje yuko igiye gukora iperereza tugiye kwikurikirana kandi tuzatumenyesha vuba ibisubizo byayo ndabashimiye cyane bwana frank habineza murakoze cyane tubarashimira
arakoze cyane mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na frank habineza tukiri mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yunguruje iburanisha ry'urubanza ubucamanza buburanishamo ladislas ntaganzwa mu byaha bya jenoside n'iby'ihohotera rya kiremwamuntu yoba yarakoze mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane icyo gihe ntaganzwa yari musitantere wa komine nyakizu akaba yarahagarikiwe ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru ya mugenzi wacu wacu eric bagiriye ubusa ari i kigali mu rwanda uruhande rw'ubushinjacyaha nirwo rwongeye kwiriranwa ijambo mu iburanisha rya none ry'urubanza buburanamo na bwana radisirasi ntaganzwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bumurega ko yakoze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bukomeza gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwibanze ku cyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside ubushinjacyaha bukirega bwana ntaganzwa bugishingiye ku magambo buvuga ko yabwiye abandi mu bihe bitandukanye nk'aho buvuga ko uregwa yabwiraga we yategekaga muri komine ya nyakizuko nta mututsi wagombaga kubacikiraho bwemeza ko yabaga yabakusanyirije mu magambo yabwo bwabwiye urukiko ko yategetse abahutu gukora isuku kuri paruwasi ya cyahinda yari yahungiyeho abatutsi basaga ibihumbi mirongo itatu ababwira ko ugota iyo paruwasi umucamanza bwana antoine muhima yabajije ubushinjacyaha niba wakumva ayo magambo wese yahita yumva ko uyavuze amuhamagariye mu buryo butaziguye gukora jenoside madame claudine dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yasubije urukiko ko ayo magambo bitasaba kuyafata yonyine ahubwo yareberwa mu mbwirwaruhame ndende avuga ko ntaganzwa yabwiraga abaturage kandi ko bisaba no kumva igihe ayo magambo yavugirwagamo kuko yemeza ko abatangabuhamya bamushinja bavuga ko abaturage babaga bateguwe bahawe n'intwaro gakondo n'imbunda byo kwica abatutsi kubwe rero nta kindi cyabaga kigambiriwe kitari ugukora jenoside ubwo ayo magambo yavugwaga kuri iki cyaha nanone ubushinjacyaha bwongeye gushinja bwana ntaganzwa ko yari afite ubushake bwihariye bwo kumaraho abantu bose cyangwa igice cyabo bo mu bwoko bw'abatutsi bukavuga ko ariyo mpamvu yabishishikarije abandi baturage umucamanza yabajije ubugira kabiri umushinjacyaha icyo ashingiraho yemeza ubwo bushake bwihariye arega ntaganzwa maze akomeza gushimangira ko bugaragarira muri amwe mu magambo arega ntaganzwa nk'aho ubushinjacyaha buvuga ko yabwiraga abaturage ko abatutsi bari abanzi b'igihugu bashakaga gufata ubutegetsi bw'abahutu bakabubambura icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha burega ntaganzwa mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane cyo bugishingira ku bitero bitandukanye buvuga ko ntaganzwa yabigizemo uruhare kandi bihitana abatutsi buramurega ko ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwa kane mirongo cyenda na kane ntaganzwa yayoboye igitero kuri paruwasi ya cyahinda gihitana abatutsi abatutsi bari bahahungiye basaga ibihumbi mirongo itatu buramurega kandi igitero cyo ku musozi wa gasasa buvuga ko cyarimo abajandarume n'abasirikare iki gitero cy'ubushinjacyaha buvuga ko cyaguyemo abatutsi basaga ibihumbi birindwi bunamurega igitero cyo ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane nacyo buvuga ko abatangabuhamya babwo bemeza ko cyarimo abajandarume n'abasirikare ubushinjacyaha buvuga ko hari abatutsi igihumbi bari ku kanyaru ntaganzwa ategeka kubajyana mu nkomero ya kigembe ku munsi ukurikiraho baricwa bwifashishije zimwe mu manza zagaragayemo iki cyaha n'ibikigize bwavuze ko mu rubanza rwabereye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha i Arusha rwa burugumesitiri gacumbitse umucamanza yamuhamije iki cyaha umucamanza yabajije ku kuba ubushinjacyaha bushingira ku bikorwa bimwe by'ibitero ku kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu no ku cyaha cya jenoside niba kimwe muri byo kitaburizwamo ubushinjacyaha bwasobanuye ko ku cyaha cya jenoside burega ntaganzwa hiyongeraho ibindi bikorwa bufatiye ku ngingo z'amategeko bwasobanuye ko kuba ibikorwa bihura ku byaha byombi ibyo ubwabyo nta mategeko byishe kuko ibikorwa bimwe bishobora kubyara ibyaha byinshi igihe ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi aha naho bwavuze ko ntaganzwa yagize ubushake bwihariye mu kurimbura abatutsi kuko ibyaha bumurega bitakozwe mu ibanga bwavuze ko yabikoze mu buryo rusange kandi yari abizi ntaganzwa uretse gukurikirana bucece ibirego by'ubushinjacyaha ubundi agacisha kongorana n'umunyamategeko we metere rurabugabo ntacyo yavuze biteganijwe ko mu iburanisha ritaha ubushinjacyaha buzarangiza gusobanura mu buryo rusange ibyaha bureguye uwahoze ari burugumesitiri wa komini nyakiza akabona gutangira kwiregura bwana radisira sinaganzwa w'imyaka mirongo itanu n'itanu yavukiye gashari mu cyahoze ari komini nyakizu muri perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka nyaruguru araburana ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaha kugeza ubu ntaganzwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yageze mu rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu azanywe n'urugereko mict rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri tanzania bwana radisirasi ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari ku wayitungira agatoki agaragaza aho baherereye akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ni radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira reka twerekeze no mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa bujumbura uh, harimo kubera inama mpuzamahanga y'abavunyi bo muri afurika aba bavunyi bakaba basaba umuryango w'ubumwe bwa afurika ndetse n'umuryango w'abibumbye ko bazajya bitabazwa mu bikorwa byo gushaka amahoro no guhosha amakimbirane ku isi ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirika neza umunyamakuru ijwi ry'amerika uri mu burundi
umurisho w'ingomane wakiriye abahuza bo mu bihugu vya Afrika bari bitavye inama iri kibera i Bujumbura yajemwo abahuza n'intumwa z'ibihugu cumi na kimwe mu karere ka EAC ibihugu bitaserukiwe n'u Rwanda Tanzania n'Ubuganda abo bahuza baje ku butumire bwa mugenzi wabo w'uburundi Edouard Nduwimana yabasavye ko iryo koraniro ryobera mu gihugu ciwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka igihe bahurira muri Afrika y'Epfo intumbero nyamukuru niyo kurabira hamwe uruhara rw'abahuza mu gutorera umutamatati mu bihugu vyabo mu turere no kw'isi yose abahuza bo muri afurika bifuza kandi ko yaba oni ubumwe bwa afurika n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu abaha ikibanza gikwiriye mu gutorera inyishu amatati n'indyane mu bice bitandukanye vy'isi edouard nduwimana umuhuza w'abarundi ku isi hariho amatati mu bihugu hariho amatati ariko kenshi iyo hageze kuyatorera umuti hari aho usanga bikoze ku bahoze ari abakuru b'ibihugu ku bahoze ari abashikiranganji ba mbere ugasanga rimwe na rimwe n'abanyepolitike kandi mu bihugu vyose urwego rw'abahuza ruba rusanzwe ruhari turifuza rero yuko urwego rw'abahuza rwogira uruhare rukomeye mu bihugu vyabo bwa mbere na mbere kugira ngo ahabaye amatati bari bo ba mbere baje imbere mu kuyatorera inyishu ariko kandi dusaba n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayandi mashirahamwe akomeye yuko hageze gutora inyishu y'ibibazo biba biri ku isi yuko bokwikora ku rwego rw'abahuza na rya cyane cyane rusanzwe ndetse rufite n'intebe muri Union Africaine hamwe no muri Nations Unies turifuza rero yuko vy'ukuri icyo cyumva twabashikirije ko boheza bakakinonosora hanyuma bagaheza bakagira icyo bashikirije ku mareta no ku mashirahamwe mpuzamakungu Fozi Yamini nawe hatwara urwego rw'abahuza muri Afurika akaba n'umuhuza mu gihugu ca Ethiopia yagarutse ku mabamwamwe abahuza bategerezwa guhangana nayo muri kino gihe armed conflict terrorism extremism intolerance and gender based violence
ahagira ati intambara iterabwoba amacakubiri ukutihanganira abandi amafi atiye ku gitsina ni bimwe mu bisugereje umutekano w'iterambere rya kiremwa muntu muri afurika dutegerezwa no kurwanya urudandazwa rw'abantu ubusuma bwo mu mabahari bibangamiye umutekano n'amahoro bya afurika dutegerezwa kandi kurwanya urucuruzwa rw'ibigwanisho bito bito n'ibicira umuriro nk'abahuza ni ngombwa ko tuvuga rumwe tugahana inyungu z'ibihugu byacu ku rwego rw'ibihugu uturere n'isi yose musenyeri martin nyaboho arongoye ishengero rya angirikani mu burundi ari mu batumiwe amenyesha ko igikorwa co kurondera amahoro kitoroshe ni igikorwa co kwamizako ni igikorwa ca misi yose kuko amahoro umuntu aba yakeneye mu gatondo aba yakeneye ku murango niyo asinziriye aba akeneye amahoro none rero twebwe nk'abarongoye ishengero twitabye ibi bikorwa twatumiwemo n'umuhuza kugira ngo na twebwe duterere umuganda wo kurondera amahoro mu gihugu cacu mu karere kacu muri afurika yacu reka mbere no ku isi yose ku vyerekeye amahoro ntidutera akamo abakirisu gusa dutera akamo uwo ari we wese kugira ngo abe uwurondera amahoro uwubaka amahoro uwukomeza amahoro umukirisu wabuze amahoro umumizirima abura amahoro amahoro utagira hasengera abuza amahoro uwo wese abura amahoro notera kamo rero kugira ngo umuntu wese yumve muri we tegerezwa kurondera amahoro umuhuza nduwimana nawe yatubwiye ico Burundi bwungukiye muri iyi nama nakarasho igihugu kuko iyo abantu nk'aba baje mu gihugu baraheza basubiye iwabo bagaheza bakavuga ingene basanzwe ukifashe ko murazi yuko hari bamwe bamwe bagenda bavuga ko mu gihugu bicika ko mu gihugu hari ibi na biriya ata mutekano uhari uno munsi rero baravyiboneye kuko hariho abamaze iminsi irenga itatu ngaha byumvikana rero yuko bizotuma bagenda kuvuga isura y'igihugu ko bayisanze akandi karusho novuga nuko hariho abandi bazakaronkera akarusho bafise amahoteli n'ibindi kuko barara mu mahoteli bagafungura ni ukuvuga yuko heza hakaba na mwene ako karusho ku bihugu mirongo itanu na bine bigize umugabane wa afurika mirongo ine na bine nivyo biri mu rwego rw'umuhuza urwo rwego rwatanguye kubaho ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani n'icenda mu gihugu ca suwede mu buraruko bw'uburaya muri afurika igihugu ca mbere catanguye gushiraho urwo rwego ni tanzaniya mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu mu Burundi umuhuza yashizweho ku nshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi akaba afise ikiringo c'imyaka itandatu kitongerwa urwo rwego rwategekanijwe n'amasezerano y'Arusha Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika harakoze Eroje Wirikaneza aho ni naho duhereje ibiganiro twe twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka afatanyije nanjye Ernest Tugeziwe muraraharyana Thank you.